iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ndabasuhuje mwese inshuti muduteze amatwi ndi jeffrey mutagoma ubaha ikaze mu biganiro tugiye kubagezaho muri aka kanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari hakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo u rwanda rwari rutangaje ko rwifuza kuzakira umukino w'isiganwa ry'imodoka witwa formula 1 ni mu nama rusange y'ishyirahamwe ry'uyu mukino yafunguwe ku mugaragaro i kigali ejo kuwa gatanu umuyobozi w'iryo shyirahamwe mohamed ben solayem ukomoka muri emirazi yunze z'abarabu yashimiye leta y'u rwanda uko bakiriwe avuga ko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mukino utere imbere ku mugabane wa afurika ku murongo wa telefone avuganye na annette mugabo umunyamakuru w'imikino ntabwo ntekereza ko umuntu yavuga ko ari ikintu cyaje gitunguranye kuko u rwanda kuva rwatangazwa ko ruzakira iyi nama ntekereza ko hari porobabiriti nyinshi cyangwa hari amahirwe menshi yuko mu by'ukuri kuba perezida yabitangaza ko u rwanda rwifuza kwakira uyu mukino bishobora kutaba ari ikintu abantu batekerezaho kenshi
kugeza ubu ariko mu rwanda nta bikorwa remezo bihari byerekeyeho uyu mukino wakorerwa abatanze ubwo busabe hari icyo babivuzeho
kugeza aka kanya birazwi neza ku makuru ahari birazwi neza ko iyi mikino u rwanda niruramuka ruyakiriye izakinirwa mu karere cyangwa se ibibuga byayo bizubakwa mu karere imihanda ikinirwamo izubakwa mu karere ka bugesera ni ukuvuga ngo rero n'ubundi ubona ko ni ikintu leta irimo gushyiramo imbaraga irimo gukora ubona ko ari ikintu basa nk'aho biteguye ahubwo wenda icyari gitegerejwe byari ukuvuga ngo ni leta y'u rwanda izabitangaza ikaba yatangaza ko ishaka cyangwa yifuza kuba yakwakira imikino uyu munsi rero nibyo byabaye ntekereza ku bijyanye n'ibikorwa remezo mu gihe baramuka bahawe ayo mahirwe yo kwakira ku rwanda twabonye ko ari kenshi mu by'ukuri iyo bagiye kwakira ibikorwa runaka cyangwa inama runaka kubaka ntabwo ari ikintu kibagora kandi n'ikindi perezida w'iri shyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku mamodoka ku isi muhammed yavuze ko biteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo bafashe u rwanda haba mu kurutera inkunga ndetse no kurwumva kugira ngo byibuze ibikenewe byose kugira ngo iterambere ry'uyu mukino wa formula wani cyangwa se wo gusiganwa ku modoka ube watera imbere mu gihugu cy'u rwanda ibyo rero nabyo ni ibigaragaza ko biteguye kuba bafasha u rwanda mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo u rwanda rube rwakwitegura iyo mikino mu gihe rwaba ruhawe umwanya wo kurwakira kandi wibuke ko rurimo rurahatana n'igihugu cya south africa hari rero amahirwe menshi ntekereza ko u rwanda rushobora kuba rwakwakira iyi mikino ariko ni ugutegereza tukareba uyu munsi nibyo biriwemo mu nama nta kintu na kimwe baraba gutangaza impande zombi haba ku rwanda ndetse n'iri shyirahamwe ry'umukino ariko byanga bikunze ko igihe kizagenda kigenda tuzamenya igisubizo mu rwanda abakunzi b'uyu mukino bangana iki hari icyizere ko hashobora kuzaboneka abanyarwanda bawitabira ku rwego mpuzamahanga anete
ntabwo bavuga ko ari umukino uteye imbere cyane cyangwa se ukunzwe cyangwa ukinwa n'abantu benshi ariko nanone leta ntibishyiramo imbaraga hakabaho ubukangurambaga ko ari umukino udahenze nk'uko abantu benshi babivuga cyangwa babizi ntekereza ko dushobora kuzabona abana benshi batoya cyangwa se n'abashoferi bari basanzwe basiganwa bashobora kuba bahatana ku ruhando mpuzamahanga ariko sintekereza ko ari ibya nonaha ni ibintu bizafata igihe kuki u rwanda rwibanze kuri uyu mukino muri iki gihe abategura ibikorwa bavuga ko inyungu bifitiye u rwanda ari iyihe
urabizi igihugu cy'u rwanda ubu ngubu ubukungu bwacyo navuga ko bushingiye mu myidagaduro imyidagaduro rero n'ubundi ibamo siporo muri rusange urebye politiki y'igihugu cy'u rwanda muri iki gihe wavuga ko bayimuriye mu bijyanye n'imikino kugira ngo babe cyangwa se mu bijyanye n'imyidagaduro kugira ngo babe bakuramo amafaranga so kuva ubu ngubu baba bajya muri formula wani ntabwo bitandukanye cyane kuko mu minsi iri imbere umwaka utaha urabizi ko bazakira amagare irushanwa ry'isi ry'amagare rizabera hano mu minsi ishize bakiriye fifa congress ndetse n'indi mikino n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye bya siporo byagiye bibera hano hano mu rwanda ibyo rero ni ibigaragaza ko u rwanda icyo rushyize imbere ntabwo bita ku mukino uwo ari wo ahubwo icyo bareba ni ukugira ngo imikino muri rusange bayibyaze umusaruro ariko umusaruro uzana amafaranga ariko byongeye no kumenyekanisha igihugu cy'u rwanda ku ruhando mpuzamahanga
Annette mugabo umunyamakuru w'imikino i kigali mu rwanda turagushimiye cyane komeza udukurikiranire by'iyo nama murakoze cyane yego ejo kuwa gatanu urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera icj urwego rwa onu rw'ubucamanza rwicayirahe mu buhorandi rwashoje impaka z'akataraboneka ku nshingano z'ibihugu mu kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe thomas kamilindi uru rubanza mu by'ukuri rumaze imyaka itatu mu kwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe leta y'ikirwa cya vanuatu kiri mu nyanja ya pasifika yatangaje ko ishaka gusaba uru rukiko inama yarwo mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe uyu mugambi nawo ubwawo wari waraturutse ku rubyiruko rwibumbiye mu muryango witwa pacific island student fighting climate change ni nko kuvuga abanyeshuri bo mu birwa bya pasifika biyemeje kurwanya imihindukire y'ibihe kuri bo uru rubanza ni ngombwa cyane kuko ibirwa bishobora kuzimira vuba kubera ingaruka z'imihindukire y'ibihe zatuma birengerwa n'amazi y'inyanja bashatse amaboko mu bindi bihugu babigeraho noneho igitekerezo bagishyikiriza inama rusange y'umuryango w'abibumbye nayo yemeje umwanzuro usaba uru rubanza ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibihugu ijana na mirongo itatu na bibiri byose byawugiye inyuma niwo wabyaye iki kirego nk'uko amategeko abiteganya umunyamabanga mukuru wa loni antonio guterres yakibagereje kuri perezida w'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera w'icyo gihe umutegarugori john donahu ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu muri make barasaba urukiko gusobanura ingingo ebyiri iya mbere ku neza y'abatuye isi n'abazabakomokaho ni izihe nshingano za leta z'ibihugu bigize onu zanditse mu mategeko mpuzamahanga mu rwego rwo kurengera ibidukikije no gukumira imihindukire y'ibihe ituruka ku byuka bihumanya ikirere ingingo ya kabiri ni izihe nkurikizi zemewe n'amategeko mpuzamahanga kuri leta zangiza cyane ibidukikije bigatera imihindukire y'ibihe bitewe nanone n'ibikorwa byazo cyangwa se bitewe no kwirengagiza inshingano zazo mu yandi magambo bararusaba kwerekana niba hariho amategeko mpuzamahanga ibihugu bigomba kubahiriza mu rwego rwo gukumira imihindukire y'ibihe no kwishyura indishyi kubera ibyuka ibi bihugu byohereza mu kirere bikagihumanya ku bwongereza amasezerano mpuzamahanga yemerejwe i Paris mu bufaransa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu niyo nkingi ya byose richard hermer umujyanama mukuru wa guverinoma y'ubwongereza mu by'amategeko attorney general mu cyongereza yabibwiye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera muri aya magambo
gutsinda icyago cy'imihindagurikire y'ibihe byashoboka ari uko ibihugu byose bikoreye hamwe inzira yubaka inzira nyayo bityo inzira iruta izindi mu mategeko ni amasezerano ategeka leta zose kurwanya imihindagurikire y'ibihe umutima w'ayo masezerano umutima w'igisubizo cy'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe ni amasezerano y'igitangaza i paris
iyi dosiye niyo nini cyane kandi y'akataraboneka igeze imbere y'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwakiriye inyandiko zirenga ijana na mirongo itanu zisobanura kandi zishyigikiye ikirego mu mpaka zo mu ruhame rwumvise ibihugu mirongo cyenda na birindwi birimo n'ubwongereza nyine n'imiryango mpuzamahanga cumi n'umwe ibihugu byareze n'abahanga mu by'imihindukire y'ibihe bemeza ko uru rubanza nubwo ari urwo gutanga inama gusa mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga rushobora kugira uruhare runini mu bikorwa mpuzamahanga bishobora kuzabaho mu rwego rwo kurwanya imihindukire y'ibihe no mu mishyikirano mpuzamahanga izabaho umwe muri aba bahanga ni elena kosorapova ni umujyanama mukuru mu kigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi ku iterambere rirambye international institute for sustainable development mu cyongereza gifite ibyicaro bine bikuru i winnipeg ottawa na toronto muri canada ni geneve mu busuwisi umutegarugori kosorapova yavuganye n'ijwi ry'amerika ku ikoranabuhanga rya zuma
icyo biteze kuri sentare ni ukwitanga insiguro nyayo mu rwego rw'amategeko no gukuraho igipfungu icyo ari cyo cyose ku bijyanye n'inshingano z'ibihugu zanditse mu mategeko mpuzamakungu ibiganiro biba mu rwego rwa onu byo byungukiramo cyane
uru rubanza rwo mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ni urwa gatatu rubayeho ku isi ku birebana n'imihindukire y'ibihe urwa mbere rwarangiye mu kwezi kwa gatanu gushize mu mujyi wa hamburu mu budage mu rukiko mpuzamahanga rushinzwe amategeko agenga inyanja rwanzuye ko ibihugu bifite inshingano zo gukumira ubushyuhe budasiba kwiyongera ku isi no kurengera ibidukikije byo mu mazi y'inyanja umucamanza albert hoffman ni perezida warwo
igihugu cyaramuka kirengagije kuzuza inshingano zacyo cyakurikiranwa mu mategeko mpuzamahanga
urubanza rwa kabiri rwo rwabaye muri uyu mwaka muri brezil mu rukiko mpuzamahanga rw'imigabane y'amerika ruzatanga imyanzuro yarwo mu gihe cya vuba naho abacamanza b'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera urukiko rwa loni rero rwo ntibaratangaza itariki bazatangaho imyanzuro yabo mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushyika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha serge bramert yabwiye akanama ka onu gashinzwe umutekano ku wa kabiri ko gusubiramo imanza z'abakatiwe atari uruhushya rwo gusubiramo amateka yahereye ku rubanza rw'uwitwa gerard ntakirutimana wasabye ko igihano yahawe cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu cyahindurwa nyuma y'isubiramo ry'urubanza rwe ariko urukiko rw'ubujura ubujurire rukagihamya mu mwaka wa bibiri na gatatu gerard ntakirutimana wari umuganga ku bitaro by'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ku mugonero yaburanishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa arusha ahamwa n'icyaha cya jenoside n'icy'ubwicanyi nk'icyaha kibasira inyoko muntu kubera ibitero byo ku mugonero no mu bisesero ahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu burameritse kandi yagarutse ku isubirwa isubirwamo ry'urubanza rwa Agustin Ngirabatware wari minisitiri w'imigambi ya leta mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yari yarakatiwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'ibiri gufungwa imyaka mirongo itatu n'itanu hamwe n'ibyaha bitandatu birimo ubufatanyacyaha mu gukora jenoside no gushishikariza abantu kuyikora maze yemeza ko abatangabuhamya basabwe guhinyuza ubuhamya batanze mbere
hasubiwemo imanza ebyiri mu myaka ya vuba zarangijwe n'urukiko rwa rusha urwa mbere ni urwa nyirabatware muri izo zombi byagaragaye ko abatangabuhamya bahinduye ibyo bavuze mbere kubera ko bahawe amafaranga kwemerera abakatiwe ko imanza zabo zisubirwamo si impushya bahabwa zo gusubiramo amateka no gusiba ibyaha bakoze baremarema ibimenyetso
umushinjacyaha burameritse yanavuze kandi kuri felicien kabuga yifuza ko yakoherezwa mu rwanda uyu felicien kabuga aregwa ibyaha birimo jenoside no gushishikariza rubanda gukora jenoside by'umwihariko ashinjwa kurema no guha intwaro interahamwe umutwe witwaraga gisirikare uregwa uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi yafatiwe mu murwa mukuru w'ubufaransa i paris ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatanu amaze imyaka makumyabiri n'itandatu ashakishwa na tepeye urukiko rwa onu rwashyiriweho u rwanda yavuze kandi no kuri fulgence kayishema wafashwe nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani ashakishwa kubera ibyaha akekwaho kuba yarakoreye muri komini ya kivumu yayoboraga mu cyahoze ari perefegitura ya kibuye burameritse yabwiye inama ya onu ishinzwe umutekano ku isi ko kayishema agifungiye muri afurika y'epfo aho akomeje kwanga ko yoherezwa muri gereza y'urwego iri arusha muri tanzania kugira ngo azoherezwe mu rwanda aburanishwe
yatangaje ko ashaka gusaba ko icyemezo cyo koherezwa mu rwanda cyahindurwa kugira ngo iki kibazo kirangire hakenewe ko leta y'afurika y'epfo yakuzuza inshingano zayo mpuzamahanga igashyikiriza akayishe mu rwego rwasigariyeho kurangiza imanza nk'uko bigaragara ku rupapuro rwo kumufata nyamara felicien kabuga aracyafungiye muri gereza y'irahi ariko ibiro byanjye bisanga akwiye gusubizwa mu rwanda igihugu yavukiyemo kandi afitiye ubwenegihugu ibyo bigatuma iki kibazo kirangira
mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka minisiteri y'ubutabera y'u rwanda yoherereje ubusabe umwanditsi w'urukiko igaragaza ko u rwanda rwiteguye kwakira felicien kabuga aramutse afunguwe perezida w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha hagati santana nawe yabwiye inama ya onu ishinzwe umutekano ku isi ko urwego ayobora rukeneye ubufatanye na za leta z'ibihugu kugira ngo haboneke umuti w'ibibazo bikomeje kuba ingorabahizi
nyuma y'imyaka itatu ntiharaboneka igisubizo kirambye ku bantu batandatu bafunguwe cyangwa se bagizwe abere bari mu gihugu cya nigeria babaho mu buzima bubi badahabwa ibyo bari bijejwe igihe bemeraga kujya kubayo hakenewe inkunga z'amaleta kugira ngo imibereho yabo muri nigeria ihinduke cyangwa se babonerwe ibihugu bibakira ibyo ni ngombwa kugira ngo iki kibazo kirangire
nubwo bwose umushinjacyaha bramert avuga ko urwego ayobora rumaze kugera kuri byinshi yemeza ko hakiri abanyarwanda barenga igihumbi bagishakishwa kubera uruhare bagize muri jenoside yabaye mu rwanda yasabye ibihugu kudakingira ikibaba abakekwaho ibyaha byo mu ntambara n'abajenosideri kugira ngo bashyikirizwe ubutabera bacirirwe imanza
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi intara ya cankuzo yugarijwe n'ubwigunge kubera kutagira imihanda nihari ariyo cankuzo gasumo na cankuzo gisagara ihuza iyo ntara na tanzania yarangiritse cyane abaturage barahahombera inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayi umwaka urenga uraheze ibarabara riva ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo rizwi nka rn mirongo ibiri na rimwe ricitse atamodoka rirengana abakunzi b'ijwi rya amerika bishikiye aho ryacikiye ku mutumba wa gitwenge ku gacimbiri ka gakangaga neza na neza aho bita ikavumu ku birometero mirongo itatu n'indwi uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo bavuga ko biboneka ko ibarabara ryageragejwe gusanurwa mu kurisukamwo amabuye n'ivu kubera ko uko gucika kwavuye ku musozi wa wasadutsemwo kubiri ibeni indwi z'amabuye komini ivuga ko yagerageje kuzibiza aguma atembagara muri iyo manga na rijya iri ku musozi uhanamye umukuru w'agacimbiri emmanuel ntirijana arasigura uko iri barabara ryacitse mu gutangura hatanguye inkukura iva ino haruguru ikaza ari nyinshi itangura rero kuzirimburura hano mu ibarabara noneho byaciye biba ibirenga rero hashitse ubu ni imyaka itatu himburuka none ubu nta modoka ikirengana zose zicahiye ku mubambangwe abanyagihugu bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe kubera iryo barabara hatungimana desire umwe mu batware bo mu gacimbiri ka gakangaga avuga ko hama habereye amasanganya abantu bagatembagarira mu manga y'iryo barabara uwaheruka gukoroka mu ndu yahereye akorokeye hariya mari amabuye hariya hepfo ijana namujanye no kwa muganga mu ijoro nko mu masaha atatu yaramenetse bwimwe naha gutya ku jisho gutya baramushona ubu ari muhira ubu yarageze mitende nandi amasanganya abamumoto bose baciye ngaha maka bakorokeramwo yaramaze kugwamo nk'abamoto nka bangahe nka batanu abandi b'imodoka barabacamo ngaba twari twahengekereje ngaha zaguma zigwayo bazikuramwo zigwamwo bazikuramwo kubw'iki cakera cabuze abanyagihugu bo mu ntara ya cankuzo bama bagize uruja n'uruza muri iryo barabara rya cankuzo gisagara baridoga ko ataterambere riri muri ako karere kabo urahwerwa hakagufa yuzuye ibinogo n'abashoferi banka kutera kubera hameze nabi naho wari kugenda ku icumi uca ugenda ku icumi na bitanu kubera ibarabara barariribi camba ndiko ndahomba kubera mba ndishitike ndende kandi ari ahantu hatoya ibarabara nyine nta buzima ni nka twe ko dukunda gushora utuntu nyine mu masoko tujyanye n'umuceri ibigori ibiyoba kandi ugasanga uri kurashika n'umucankuzo hose ibarabara wumva wokora iki eka n'abagira uruja n'uruza mu gihe acankuzo gasumo rica muri komine ya mishiha hari izwi nka rn cumi na gatatu naryo nirijabuka mu gihugu ca tanzaniya bidoga nk'uko uyu mukenyezi isoko ryacu ryamusanze ku gituro c'amamodokari kiri ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo oya hanyene ndarahanyene kubera hiyo twabuze umuti gutujana ngo imiduga ishifa batweka ngo y'amapine ugiye imishiha ngo ukagaruka ngo ipine ntugarukana niko batubarira kandi imiduga irahari Rero kuva ibugendane twaje neza igitega hose twaje neza muganga habishitse ngaha ngo ipine ngo ndayiduganye hiyo ngo i- nta mukino ngo nguci imomoka ngo nenje ndakujana ngo nshaka kujana ku mahera menshi niko batubarira ukaba nkako abakora urudandazwa habaca muri ayo mabarabara ya mishiha na gisagara nabone imyidogo ni myinshi uyu mudandaza asaba leta gukora ibishoboka ayo mabarabara agakorwa vuba hashoboka twe turafise ingorane rwose bikomeye kweri nibarabe bikubita gashi nkuko ari abavyeyi tuzotera twege nibasaba abanyagihugu duterere n'amajana atanu atanu yoba amaze niyo ushoye utuntu mba uhora muga wahoye uvuga ati akabarabara ni keza nta ngorane yeguhora ko ntiduhora gutoza tagisi hajya washoye ibintu none twonanirwa no gutanga igihumbi cange bibiri je nk'ubu ku bwanje naho vyaba bitanu babivuze ati barabara rigira rikorwe ntoyatanga nk'ubu nta mukenyezi avimugira ngo umutumino niwe wikoca uri umugabo kazopfira ku nzira kandi nawe ntiyari bishoboye kwiyunguruza agashora utuntu ngaha kaza karangwa nk'udutunguru ngaha karangwa utushu utuboga kajana imugera nayo ntibikunda ubukene bw'amabarabara ngaho umucankuzo burasubiza inyuma ubutunzi muri rusangi musitaneri wa komine ya gisagara hagracie nitunga avuga ko komine imaze guhomba ibice cumi na bitanu ku ijana by'amakori yo muri uno mwaka by'ukuri ku bijyanye n'amatagisi twahora twinjiza bivanye n'ibyo byimburwa byahora bipakirwa bikajya mu zindi ntara cyangwa mu yandi makomine komine yarahombye ku rugero ruboneka mbere kuko mu mwaka ndiko ndaraba ku bice twahora twinjiza hariho ibice birenga cumi na bitanu twahombye uretse ko amakomine ya gisagara na mishiha acamwo ibidandazwa biva mu gihugu kibanye ca tanzaniya abajejwe intwaro mu ntara ya cankuzo bavuga ko ayo makomine asanzwe aza imbere mu makomine yimbuka cane ku biterwa bimwe bimwe ku rwego rw'igihugu intara ya cankuzo iza mu ntara za mbere kandi zigaburira izindi mu gihugu mu mwimbu w'ibigori ibiharage imyumbati hamwe n'umuceri buramatari w'intara ya cankuzo boniface banyeza ko asaba abamukurira mu nzego hamwe n'abashigikira mu iterambere ry'igihugu kugira ico bakoze kugira ngo ico kibazo c'amabarabara gikurwe mu nzira gushika uyu munsi amabarabara yose ya cankuzo ni amabarabara adashoboka ni ukuvuga naho ingufu z'abenegihugu bagerageza gukora gute mukaba mubona ko uyu mwaka twari twagiriwe amahirwe haragwa imvura nyinshi cyane ibyo bakora byose wasanga eh, ingufu zabaye imfa gusa amabarabara nka yose yarononekaye Eh, mbere y'ibiraro bimwe byaratwawe biteye ubwoba hamwe usanga na komine i- ingufu zayo atebyo bishobora Eh, bica bisaba ko dusaba abashigikizi mu iterambere abashigikira cyane leta ibishoboye kugira ngo irabe ko yogira ico ikoze kugira ngo amabarabara mwamwe arengane buramatari wa cankuzo avuga ko ikigo kiraba ibijanye n'amabarabara arb cariko kiragerageza kuba kirasanura ibitarugwa bimwe bimwe ariko ko muri kino gihe naco cahagaritse kubera ubukene bw'ibitoro ibintu biruko muri no ntara ya cankuzo mu gihe mu ndinganizo nshasha ya leta isigaye ari umugwa mukuru w'intara ya buhumuza igizwe n'intara zitatu arizo cankuzo ruyigi na muyinga urakoze tiyehe ibyo ndayishimiye ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi rya amerika
ikiganiro cy'abari n'abategarugori abagore n'abakobwa bo mu rwanda bajya mu mihango bakorewe ibitambaro by'isuku bifashisha bikoreshwa inshuro nyinshi mu babyungukiyemo cyane harimo abana b'abanyeshuri bataga amashuri mu gihe bari mu mihango ni inkuru ya sumutakaboyi imyaka icumi irashize muziranenge brandin atangiye umushinga witwa cosmotive wari ufite umugambi wo gufasha abakobwa n'abagore bahagarikaga imirimo yabo mu gihe bari mu mihango yatangiye uyu mushinga akiva muri kaminuza icyo gihe yari afite gahunda yo gufasha bamwe mu bana b'abakobwa basibaga ishuri bitewe no kubura ibikoresho by'isuku mu gihe bari mu mihango abazikoresha bagaragaza ko bungutse cyane kuko ubu ipakirimo udukoresho dutanu igura amafaranga magana atandatu mu gihe iyo bari basanzwe bakoresha bayiguraga igihumbi kuzamura mu muhango wo kwizihiza imyaka icumi uyu mukobwa atangije uyu mushinga wabereye i kigali mu ntangiriro z'uku kwezi muziranenge yagaragaje ko umushinga we umaze kugera ku bakobwa benshi Ah, dufite ibikoresho by'isuku bikoreshwa mu mihango bikoreshwa kenshi bikongera bikamezwa rero ni ibikoresho biko- bikozwe mu bitambaro byabugenewe umuntu abasha kubikoresha akabimesa akongera akabikoresha ku buryo ashobora kubikoresha igihe kigera ku myaka ibiri cyangwa ikaba yanarenga kuva twatangira wenda tugiye kuri ibi bikoresho byitwa cosmopride twabashije kugera ku bakobwa bagera mu bihumbi magana atatu Ah, ahanini tujya mu mashuri kuko ah, hari abantu abantu iyo bata- bitanze ngo bagurire aba- abana batabasha kuzigura abenshi bagurira abari mu mashuri kugira badasiba muri iyi myaka icumi uyu mukobwa atangije uyu mushinga ijwi ry'amerika ryaganiye n'ababyeyi ba muziranenge bari bitabiriye kuza kumva aho umukobwa we yageze ku bikomeye nyirabayicaje korete ubyara muziranenge yabwiye ijwi ry'amerika ko ibyo umukobwa we akora byabanje kumutangaza ariko aza gusanga bifite umwihariko ku mukobwa w'umunyarwanda agitangira rero twibazaga ngo mbese uyu mwana ntari kwiyavantira dutegereza ko ko nadusaba igishoro turaburira tugiye kumva tukumva rimwe kuri televiziyo tukaba turamubonye tukajya kumva ngo yagiye imahanga se mama noneho imahanga aragerayo arajyanwa nande ara- natwe twari twaragiye mu mashuri tukiga icyo kibazo gikunze kuvuka wicaye wajya guhaguruka ugasanga wiyanduje wahitaga ugira ipfunwe twe twize mu babikira mwabaga muri abakobwa mwenyine ariko noneho wahitaga poroje tukavuga uti mbese abiga ari imvange umwana w'umukobwa byifata amate ibyatangajwe na nyina wa muziranenge binyuranye n'uko se kabarira jean damascene yabonaga umukobwa we kuva akiri muto kuko yemeza ko yamubonaga nk'uzaba umuntu ukomeye kuva kera ngewe ibitekerezo bye nabibonye kare ntabwo njye byantunguye akirangiza muri mount kenya abayobozi baho bamuvuzeho cyane bavuga ko ari umuntu watangiye guhanga udushya yashoboraga ku- kubyaza umusaruro ku tuntu dutoya ukabona afashe nk'utuntu tw'udupapuro araduterateranyije akuyemo akantu aga- urwego agezeho ni ari hejuru kugeza ubu umushinga wo gukora ibikoresho ba- abagore n'abakobwa bifashisha bari mu mihango wabashije guha akazi abakobwa benshi ndetse kugeza ubu benshi bayobotse gukoresha ibyo bitambaro bikoreshwa inshuro nyinshi ijwi rya amerika ryabashije kuvugana n'abana b'abakobwa bamaze imyaka isaga ibiri babikoresha iyo nari nsanzwe nkoresha narayijugunyaga ariko iriya yindi iyi ngiyi dukoresha ubu ngubu ndi gukoresha ituma na sevinga amafaranga kuko ndayikoresha urumva igira garanti y'imyaka ibiri ndayikoresha namara kuyikoresha nkayifura nkayibika neza ejo n'ubundi nakongera gusubira mu mihango nkongera nkagafata nkagakoresha kuruta ko nahora kuri siteresi yo kuvuga ngo nta mafaranga mfite yo kujya kugura padi Eh, mbe ntarabona izi padi bya- byarangoraga cyane ntabwo nakundaga kubona amafaranga kuko hari n'igihe nasibaga kujya ku ishuri kubera ko nabuze kotegisi zo kwambara muziranenge avuga ko yagiye abona abaterankunga banyuranye bakaba bamaze kumugeza ku rwego rwisumbuye ugereranije n'aho yavuye mu myaka icumi ishize dufite ubushobozi bukora nk'amapiyesi ibihumbi bitanu ku munsi izo piyesi rero zijya muri- mu mu mapaki igihumbi izigenda biba nabyo bitandukanye hari amasezo tugira- zigenda cyane ah, nk'amasezo yo kwiga hari imiryango imiryango ijya igurira abantu ibigo ibigo bitari ibya leta cyangwa se ibya leta cyangwa se n'ibi- na- n'amakampani ah, y'ubucuruzi ariko afite ah, section yo gufasha hari igihe zigenda ari nk'igihumbi biterwa n'izo bahisemo gutanga ariko turetse n'ibyo ngibyo twagize abaterankunga batandukanye n'abantu badufashije kugira noneho ubushobozi bw'imashini zisumbuyeho ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'uburezi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bwerekanaga ko cumi n'umunani ku ijana by'abana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itandatu kuzamura bataga ishuri mu gihe bari mu mihango kubera kubura ibikoresho by'isuku umuziranenge atangaza ko agitangira yabashaga gukora udukoresho tw'isuku tugeze kuri makumyabiri cyangwa mirongo itatu ku munsi ubu akaba ageze ku bihumbi bitanu nyuma yo kubona abaterankunga banyuranye bagiye babyitabira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mukomeje kudutega amatwi mu kanya ni ikiganiro cy'umuziki hano ku ijwi rya amerika je jeffrey mutagoma mwari kumwe kuri mikoro mbasezeyeho mbifuriza wikendi nziza